o reditse motsweding fm konka bokamoso dr we re bua ka osteoarthritis mo tsatsi la gompieno o ka re tlhatlhamolola yone wa re tlhalosetsa le gore re te re kgone go tlhaloganya sentle gore nna re keng sose o e re ke ithome ka tsela e gore um ha re bolela ka arthritis mm. re bolela ka maemo a a ditokolo di-joint akere mebele e ya rona re tla gopola gore e na le e dirilwe ka marapo mm-hmm. marapo ke marapo ke tla re ke ke ke ke ke ke mo dinama tsa rona di tshwaneletseng mo teng gore re kgone go nna batho ba ba feleletseng otherwise ga dinama di seo ke marapo a kopaneng and then mo kopalang gona re bitsa di-joint and then ge re bolelela ka arthritis ke inflammation kapa tshwaetsego mo mo di-jointing tse tsa rona tse yaanong mo ditokolong tsa rona tse ga di na le any problem re re ke arthritis arthritis is a general term and go na le mehuta-huta ya di-arthritis e re humanang e, mhm. e tlwalegileng gagolo ke age motho a gola mo motho o fumana gore mmele wa gagwe yaanong o setse o bontsha gore ke gale a phela jang masaka maopi yaanong wa thoma joint metsinyana a leng ka mogare ka mo joint a dirang gore go be le lubrication a fokotsega and then eo ke e re e bitsa gore ke degenerative joint disease mo e leng gore ka go gola hmm. motho namile metsale a fela ke e e tlwaetseng re kry-a golo mo bathong ba bagolo basadi ba rena ba setseng ba gola ba godile e nngwe e re ba le yone ke o fumona gore motho o ba le tshwaetsego infection mo di-jointeng e be re e bitsa septic arthritis eo gantsi ge o ya o tsaya lemao o goga go tswa bolato hmm. so o bontsha gore ke ya infection and then e nngwe ke ya immune e dirang ke mmele wa rena ga o ba le bothata mo immunity gantsi ke re bijang gore rheumatoid arthritis so ga gologologolo e tlwaeleng gagolo e bo koko a rena ba le boragolo bontatemogolo ba llang ka yone ke ya degenerative changes e leng osteoarthritis hmm. motho o tla ba ntse a lla ntse a re he mangwele a botlhoko he maoto botlhoko he marapo <laughs> he mokwatla he go lelaka he dinoka tsona tseo mme hmm, hmm. yanong ka gore ba tla ba setse ba godile dingwaga di ile Eh, e ga le go gaetjana nako se dingwa tshimole go opelwa motho o lemoga jang gore e ka tswa le yone eh, osteoarthritis e re buang ka one bogolo se go thata tja mo bagoding ba rona ga ntlha re bona ko mone mo bathong ba batho so re tlo e lemoga ka gore age ya motho ko mo kanaka mm, mm-hmm. and then e nna e, e le ga e gantsi ga batho ba teng motho re kere motho o dira activity gantsi fatshe fela ga go nne botlhoko Mm-hmm. ga mara e ga emelela a ira seletse o tla bota o kala kere ditokololo tsela di a bereka yanong di a mm-hmm. bontsha gore e go na le bothatanyana and then a ba nna le yone a ba a ukwa dipeni tseo so gantsi re lebelela di-adi tsa bona and then e nna gagolo ga go na le movement motho a itsikeng a irang a irang mm-hmm. a kere ehe ke gantsi mm-hmm. tsela e, e easy ya go e lemoga mm-hmm. and then ba bangwe he ha ile e gore maybe go ba le sepsis tla tla gore maybe go tle go nna le infection yana gore ga go irang go irang mara gantsi ntsi ya e o ya batho ba go le ya osteoarthritis ya degeneration ke re bonang ka batho ba godileng and le movement e kone ira gore e nne re mo setlheng sa mariga ba ba tshimolotse go ngongorega thata goreng e kete ba ngongorega thata ga e tla go nna setlha se sa mariga se le gore ba bangwe fitlhele fa le motho a teng a sa batle le go tshwara metsi a tsididi gotlhelele le seng ee go le mariga ga kere ga re dire activity e tonna hmm. re nna nako e telele re tlabe re nne ke ditara re ntse fa re sa mole ga kere hmm. the moment o simolola go itsikinya Eh, eh, eh, botlhoko bola bo a utlwagala ga ke so mm. ka gore maybe e dirwa ke gore ke mareka kante ka boka la gore mareka ga re dire dithithi tse dintsi re leka go phuthela mebele ya rena gore re se ka utlwa serame mm. and then metsi le one a tsididi ee ke a dumela gore a ka dira gore go nne botlhoko mare tabagolo ke gore hari hari ga re active re nna still mhm. thata-thata bonkoko ka nako yone ya, ya mariga yanong motho o ka re di nne thata mariga kante ga go yalo ke gore ka mariga movement e ko moyang so the moment motho a simolola go itsikinya ya re kere ke ke gona ma utlwang pele kante ga e le selemo go thitho ra tsoga ra itshidolola mm. ra kwa le kwa ra ditshingwaneng re irang so ka nako ngwe ebile activity e go lebatsa gore go na le botlhoko somewhere ga ke jaanong ka gore ke mariga o ntsi fela nako e ntsi ya go nagana ka botlhoko e teng mhm. e ee. doc ka ntlha ya gore dingwaga di a bodisetse di ile a gona le kalafi ebile go na le tsholofelo ya gore ba ka bona kalafi kgotsa ba go tshela ka bone go ya go ile bolwetse bo ga bosetse bo le mo go bone <laughs> ga ke rane go tlabe go ya le gore e dirwa ke why di-joint mm. tsela di le ka tsela e leng ka teng mm-hmm. mo go ba bangwe go e leng gore joint ya teng e senyegile e kgona gore e replaceiwe and then go dirwa se se bidiwang gore ke physiotherapy mhm. motho a teng a tsikengwe tsikengwe mmele a thusiwe a nne botokanyana and then ba bangwe kgona go fa di-pain pillars akere mhm. dipilisinyana mola le mola a ikutela mare se segolo se se dirang gore motho a kgona ke movement mm, akere mm. gore ee eh, movement kore mmele o move ga e ya controlled movement especially ka physiotherapy ya thusa mm-hmm. and then from there motho a se kana pila a nna ka gore ga a ka nna fela go tlo nna le bothata ba gore ga re ke a re gape botlhoko bolo ba boa mm-hmm. so se segolo ke se ka ra nna pleke e one motho a nna a itshedilile ka gore the mo o nna nako tele ga o tla go emelela mo utlwa o ka re napile go selege kante ee ke gore o ntse o dutse yanong ga o re wa stretcha go a tshwaragana so tshwanetse motho a leke mara yanong ka nakong e kolo gore bonkoko ke batho ba bagolo mm. marapolo ona a setse a mm. a fela so go thata ke fela gone fela gore re leke ka physiotherapist re lekele ka di-pain killers e, e, then yo kobetse motho a nna a itshidila itshidila itshidila itshidila a tlwaetse mmele go go bua mm, ka gongwe le go tshameka le bana fa le o tla nantse ikotlolwa kere ditlogolo le dikokomane di ntse di tla di tlolela mo gene mo a ke ra ya re gata ka fa le nkgate a ke re <laughs> eh, eh, dok eh. ko bofelong o buile jalo ka di-pain killers mme go gontsi o fitlhele ba fana di rata le rona re batlela re gugula re batsela go le gontsintsi a go siame a go itekanetse gore ba ne ba tswelela pele go ntse go tehe mahu hura eng e gate a thusa he gate salfo e ebile mhm. e mafura a betere ka re tsene ka mogare a berekela ka bontle ba tshwasa-tshwasa go na le a mangwe a goreng ga o a tshwasa mafura mm. o kry a o kobatsa pene a teng a mm. ntseng jalo mm. ke and then

o ka gore ke motho itse rena batho modimo o dirile gore re nne le kamano gake so gantse a sedila jaana a sedilo jaana o ikutlwela monate botlhobonyana bo re be bo ga ke re eh, ee. le rona re re ntse re ba tshwara-tshwara bagolo le ba eh, sidila ebile ba itumela yang ga ka utlwa otla koko tla ko o sidile o oh, mo diretseletsana <laughs> le utlwile bagaetsho tla nne re ntse re ba tshwara-tshwara re ba sidila ga kgona le ee. dikoko ko gae kwa mo tlogelang tsa dikua tsa dikobakoba dikoko tsewa ga o ntse re o sela ee. matlakala fa le se ka la re e gwa bo go rileng yaanong a tlhaloganyo ya tsha ditaba he e tlhaloganyo ga e tshabe wa ikotlolola motho eh. akere le gona ga a ntse a ikutlwa a ira something Hmm. kore dilo tse dintsi wa di lebala because o thoma go monagano gago o thoma go nna mo bontleng bola ba bo irang bona ke hmm. ntse le be di tsamaya kana bontle e le bona bo a lafa ehe hmm. doctor re lebogile thata ke re ke selo fela gore re utlwile le ba re tshelang le bone gore re tla ne re ntse re netefatsa fela jalo gore ga ba nne felo go le nosi fela rena re ntse re ba otlolola fale le fale re lebogile thata ehe thank you ma tlhola sentle doc ke dr boitumelo mashetišo ke specialist physician ko inkosi albert luthuli central hospital kwa durban and re buisana le ene mo tsatsing la gompieno ka go opelwa ke ditokololo tsa mmele le utlwile kry bagaetso ga e se gore di gakala fela mo setlheng se re leng mo go sone um ke ka ntlha ela ya gore o dula fo fatshe lobaka wa dula o batla go ikgotetsa mme e be re fa le ga o tsamaya ka ntlha re o ne o dutse fo sebaka e bekete eh, ditlhabi di nna teng a ile e gore wa emanyana o ntse o ikotlolola fa fale ga go kitla bona le mathata le seng a tseneletseng tla ntse re tlhokomele bagolo ba rona tlhe mo isetse dikokomane tse ditlogolo ba ile go tshamekela modimo ga gage ba mo diretso tsotlhe tseno tse le ga a ka tsamatsamaya fa le a ntse a bua le nosi a beile matsogo ko morago le se ka la re tlhaloganyo a tsamayantlheng ee ke bogodi bo siame le ga ntse a bua le nosi yalo le lona le tlhola le bua le le nosi ya kere <laughs> mme e netefatsa fela jalo gore o dira seo um ka ntlha ya gore wa bo a ikotlolola